but the map picture na dey very important pass but they no get the map picture because the man know wetin e dey do He make sure say a picture no dey nowhere dem no fit see this map picture e location nowhere yoruba big where na ondo you wan go abi na akure abi na ilesha. with levity. Hi everyone, welcome back to this YouTube channel True Dreams with Lady T. It's your sister, your friend, it's your girl. If this is your first time you joined the Denge post for YouTube or you dey watch watch watch you never subscribe, please consider to hit the subscribe button, click on the notification bell so you will know anytime we put video for here. Thank you so much for coming around again and God bless you. So today matter, whether na matter, we call her whether na story, I will call her. Now see this innocent girl wey year. What's it happen to this girl? social media na very nice something youtube facebook any social media at all i think dey very nice e really dey help e dey help for the situation of things for this life now but e come pain me say nigeria people no dey enjoy the social media because no light dem no dey see wetin dey happen no light even news television dem no dey see take dey watch no light as e be say light no they my lovely people wanna share this video so that people wey still get light wey go see watch this video they will see pick something from here and they'll see use maths till they talk sometimes e good more they use maths till they talk to our family back home they tell them wetin they happen for their life so that they go they learn they go they hear especially the younger ones they go not say see what they happen for life because no light so we use our mouth more they talk many people no know evil people everywhere bad people everywhere This thing dey underground something e dey go on for that nigeria there People no go know because if let really dey everybody dey go into social media dem go dey see wetin dey happen to for the world before anybody come wan come do dis kain thing dem go catch am anyway may i play dis our brother voice record then i will tell una wetin happen. i mean abeg na one of your followers. dey tally for here so na my sister pikin na we dey look for since uh, december twenty-eight na say na uh, my sister say here for her reach so since then i dey say follow one yoruba man the yoruba man e get wife i get one pikin follow am comot e no tell dem before e comot na when e dey uh, find am na dey take know say man he follow am comot go yoruba land because maybe na christmas and new year after christmas and new year e go come back till now they never see isin and they no hear from am even the man the yoruba man they dey call the number as two number e dey ring e no dey pick but at now the number e no dey go again now even the church wey dem dey go and the man claim say he na assistant pastor wetin he tell dem we no know whether na assistant pastor really he pay So they go meet, go the church, go tell the pastor. The pastor say, no, no, where for come for? you know know before. So Tinana, we no know where the bad. No know where one for now go. The only they go police station for Ekbuma. Go report. Connect my dad for the go school. They go to see the learn work. But now he got that uh, WAEC exam. So he the learn what the learn till. My son now come from uh, eh, in uh, okay who there in her local government I for con. Now could be the village where papa for con. So now papa go rent for them for Ekpoma. So now Ekpoma there they come they go school, they come still learn work. Now Ekpoma there for know the Obama man and his wife and one picking. Now follow come on. All till we not hear for him. We not know what happened to her till now. So now I say okay, make I contact as I say I see your good work for for you to whether they follow and they follow you and see your good word when they present people matter and the solution they come. Now to see me as he present this my sister Pikio. Me see me she present and come out. Maybe you e go see reach hand. Anybody hand will be see me uh, where the bat anywhere it e day, maybe the film know where it e day, who does see who see see her, maybe when she see the picture and maybe go see talk come and say ah he don't see this picture, see so place like this for so so place like this uh, maybe that kind of place uh, for that kind of one now uh, fit that locate where e dey so na means make you present am lady t abeg na god i take beg you for your good work thank you very much. so my pipo abeg na abeg na we come beg anywhere una for see dis girl dis our lovely sister so anywhere una for see dis girl una look the picture well well abeg make una try to contact us anywhere na for say especially the yoruba people they say na yoruba side but we no really know whether na yoruba because they feel say they be yoruba maybe no be yoruba they from come so abeg anywhere you for see this lady if you see am for anywhere abeg try to contact us try to contact us anywhere abeg for this picture wey e dey here so try to contact the family because the mother now dey dey in short i no know as i wan take put am una know as e be na if person lost pikin abeg anywhere una for see dis picture make una try to contact us as you do that, god go bless una. dis young lady now dis girl their parents eh, dey village so e come rent house for dem say dem dey go school dem still dey learn work no na all kind kain parents wey be say dem not just wan make their children just dey village with dem for there They want me they let work and they want me they go school for time. that's that's why and they they be young people uh, children like that as they dey young and they see like that even e get one of my classmates that time the parents dey village but they come rent one room for them for town where the fit they go school you understand so many parents they do am like that. And then they come take come across this uh, yoruba family and this yoruba man with his wife They don't dey that community for a very long time so e come be say this uh, young lady make friend Now the lady na dey see for years, so innocent make friend with them. take dem as family dem they do things together na they say follow me go village o na you take follow them, go uh, their village uh, for yoruba side and if they follow them, you not tell you not tell the parents He not tell anybody with the trust wey be say she get for dem na he say follow dem go say make dem go make dem come back na dem dey see now dem dey call the man number in fact dey ring now the number no dey ring again and where the man dey worship dem go there the pastor say he no know where he from come you know sometimes eh, e good as a church or pastor before you take person as assistant pastor or anything make sure say you know the e good to know the person background to know where the person from come see this thing wey happen now you know we nigeria people eh the way we dey do things e good make we even get that uh, central computer wey be say eh, as european people get am if na europe for here they don get this person there is no where e go hide put they don catch am because any location e dey they must ask for resident you must do resident na all these things make nigeria need to change because if nigeria fit get that central computer wey european people get wey be say your you must anywhere you dey you must do resident like that uh, eh, nigeria nothing like resident wey be say person wan come rent house e go get resident if dem dey find you through your resident dem fit locate you even if say you run comot for the city you go another city if dem wan locate you dem locate you because something go push you come do resident nigeria country need to re we we need we have a very long way to go a very very long way at this time now person go just miss like this even the man picture sef dem no get am dem no get the man picture to even say like say the man picture dey now we put am for here so that anywhere dem see the man make dem dey ask the man say this pikin how you do am the man no come back come talk say see wetin happen see wetin no happen but as far as say the phone ring for some time later the phone no ring there is something fishing nobody to ask this beautiful girl just go like that and this family now When be say that they do this thing they you surprised say they'll go another community dem still go do the same thing What dem they use that they do we no know dem still go do the same thing because i remember the time when i dey um, when i dey very young Now so you still get one family this family too they they dey close to me na so i dey close we just dey close if i come from school i go go if i don do my work wey i wan do for house i go meet this woman i stay with her i like their daughter so much i dey carry the pikin if i see any time na so the woman still come e go even dey buy me things sef we dey so close one day tell me say eh he wan travel go their this thing make me follow am go he like me i follow am go now i come talk say okay i go tell my mom but i no sure say my mom go gree o because if my mom no go gree me i no just tell am make i follow am before three days we don go come out say no i say i no dey go i come tell my mom my mom say ah you know there before i know their village where i wan find you go i come dey cry i say i must go he say he no know their village o say he no dey gree make me follow them go say make dem no vex i no come say follow them maybe they no mean am for bad thing o. No but because of wetin they happen for the life now you understand okay see this poor girl now just go like that that country we need to change so many things I beg. They say pikin wey not get papa get mama if the address am go dey e go e go pull here for door make it the hear the address that they give who, get papa get mama because as that our country can't be now now we be say uh, if something your thing lost you not go see him. What could they use mouth dey tell our people "May they be careful any strange language person around you be careful Not follow them go anywhere be careful because you fit surprise say these couples now maybe they not be yoruba maybe they be another tribe because say they get mission they'll just claim yoruba maybe they sabi speak the language to just claim say eh dem be yoruba o dem come from so so so place o maybe dem no just be yoruba because no be even yoruba language dem dey speak for there so how dem come take know say dem be really yoruba you fit surprise say na another city na dem carry am go or another another africa country sef na only god na come know as dis girl fine reach make pipo dey comot hand for bad thing all dis things dey happen secretly so I abeg wanna share this video and again talk to your people at home anybody come meet dem follow me go here follow me go my village i they come no follow tell them. no go even though say the person na come be friendship for 10 years no go trust nobody if normally now the pastor when e take this man as assistant this yoruba man as assistant pastor before you take as assistant pastor you not go even wan say where you from come which village you dey so that dem fit first go locate their village No, say now here you from come before you give assistant pastor no if they just see anybody just come church one month two months three months they don't carry post give am you no really know where you from come if you even go ask most churches now for nigeria you ask the pastor say this your assistant pastor you know a village i hear say na benin i hear say na ishan or na orobo or na delta or na yoruba or na hausa na so you hear where you for come from hausa dem no go even know you don go the village to go locate am say na here for come dem no go know na so nigeria thing be we need to dey wise now we need to know all these things now because this poor little girl now i pray i just pray make god let dem see this girl make dem see her who know wetin she don dey pass through for where she dey like say na the time of libya time now i go say maybe dem don carry am put for libya road but this time around people no dey follow libya dey come again and even that december time na rush time wey be say na that time eh, all this uh, eh, gbomogbomo dey even dey take place that december time and i was surprised say these couples now maybe they don't do wetin dem wan do They don't go another community again They go find where They want for target another person again if our country really good these people they need to get there down but no picture no picture i say bring picture make a simple picture for here People wey go see see di at least this guy picture there. now people go see this guy say ah, We are for see am i see for here oh. but the map picture na they very important pass but they no get the man picture because the man know wetin e they do He make sure say e picture no dey nowhere dem no fit see this man picture e location no where. yoruba big where na ondo you wan go abi na akure abi na ilesha uh, eh, yoruba big where you want for find this kind of person beg my people. more we talk to our family back then me now as me just get this thing my sister should I begin dey call all of them i say I beg anybody even though say na mama kenwe na say follow me go roboland no go escort me no escort no go no go Now, mama this one call you no go i just call all my sister children my brother children i don't tell all of them say mona no go anywhere with anybody as i see this one as i still tell them because i know say they're not going to watch this uh, uh, this uh, media something no lights. They no even if you even say do you know that my family never know say i did youtube They talk and even they send them a link They no dey even they click on. Now me and one of my cousins they talk one day na plan say i they make video say which video you dey make now say i ah, they send you link since then say no they click link Oh, say anybody just send that link say the person just dey waste time say because we have data We want to uh, eh, look link if you just click the link back on all the data has not go At the video self, you know, go wash am kpakpa so so you know, just dey go there at all you no so all the link When me they send for you since then i even don't stop to dey send link so you no wash anyone you say you no watch anyone you never know no lights. no lights. the ones wey still get light dem manage your data if you dey in nigeria there you call them. dem you before you fit call the direct then dem come say okay make i own my data dem come own data. <laughs> <laughs> you you know come call them with whatsapp so that you don't go spend money if you say make you just call them uh, with whatsapp You know they go they'll tell you say that dem your uh, leave their data on say the thing will finish dem no go see and use but some people say not be true say whether you leave am you no leave am na the same thing but i no know that that one are truth so to show you say all these social media things dem no dey see and i make their they never see open Irish like that say see what dey happen except say person call them tell dem sometimes something go dey happen for that nigeria there we wey dey europe we don know dem wey dey nigeria dem never know you dey tell dem don dey say eh which time where e for happen where then no awareness no light to take look so if you watch this video please share this video so anybody wey watch dis video you still share am to your people, but still use math use city. tell dem because for them to come they follow social media They know wetin dey happen time don go that our nigeria country we really need to work hard we still get a long way to go a long way to go this family now they don i short eh i just pray make dem see this girl na escort o oh, escort me since december na may we dey now she no come back na the girl na dey see for this picture so and di map like you just pain me pass i no see the map picture put for here at least i see na di map picture every day except for better but the man know what e dey do make sure say he not take picture our church people no even see picture bring i no know hmm. na wow na god go help the children gbomo gbomo everywhere Now god go help the children because datas no dey no datas to take watch that's why you see say i do this my program wey i dey do every every eh, once in a month just to help especially nigeria people to see how our facility dey help them for datas because e no easy that's why nigeria people wey africa people wey dey watch me i dey always dey pity for them that's why i dey do bonanza every december i dey try to do bonanza for africa people wey e dey watch me because e no easy now to for nigeria dey watch with data e no easy that's why you see say i do uh, every month uh, this thing i do am mostly for africa people now i do that thing for mostly for africa people but i just put european people because some european people some european people still dey hear am hot so Now mostly african people na make me do that uh, pick me every month as my hand still rich me i dey give hundred euro to anybody wey be say na e luck you understand but my passion really is for africa people whether you are from nigeria you are from cameroon you are from anywhere if you do it i pray maybe say that you be the winner but some european people still dey share but my real passion is from africa people because to buy data e no easy some go even get the data they no go see lights. e no easy to get data if i feel they do this one every month hundred euro for pick me then um, december i do bonanza na where my power still show oh my people if god still bless me more than this i go still do if you wan be part of this my pick me Now for live video for the do dat one every sunday between 6:30 to 7 o'clock you just watch me live then after the live you come go the video again not during the live not put comment for there because i no fit with all those comments It e did very e dey waka waka so it e had to pick so after the live after i don't finish the live you'll go back to the video you come go comment section you go write just write pick me then you write your number make sure say your number correct so put your country code put your country code make sure your number is correct just write pick me if you wan still leave your your comment you fit still leave your comment under your comment still write pick me then you write your number and the country code when you dey if na nigeria you put the code if na cameroon gambia sierra leone senegal you put the code then if i wan pick any pick me wey number no dey no just bother to put pick me because i'm not going to pick i only put pick those ones that like pick me and write number beside it so that if you win because I'll number everybody. If you win, I'll know number to take reach you. If you write pick me, you can't win. I no fit know number to take reach you. If I write am for there say you are the winner, somebody else can just reply me and say eh, you understand. So I need to call you and say you are the winner. So when you write pick me, put your number beside. If you no put number, I no go pick you so very soon I will do the extraction every sunday every live video we do on sunday write am for the down pick me at least hundred euro go see help some people not be say maybe i i get the money or i too get the money i just wan to use and say help i just want to use and say help my people normally i did do small small help before but i said okay let me do this one let everybody try your luck you understand so i pray make africa people pick am because na africa people na eh, my my mind really dey yes i pray maybe say dem pick am but i still put european pipo na their luck so na so the game be um, wetin you think about this video of this little girl you see that's why you can never trust anybody trust only god don't trust nobody because people they will always play you you see am na This little girl when he just dey take una as a family he get that trust Now e take follow na go na village but wetin una do na una up this girl is so sad It's not good as a human make we try more remove her one for bad thing so wetin una think about this girl and this journey where she go journey of no return i pray she will return in jesus name Amen. So please leave your comment down there. Thank you so much for watching. Thank you, thank you. God bless you. If you have not subscribed, use this opportunity to hit the subscribe button and click on the notification bell so you will know anytime we put video for here. Please, that like button, press that like button, that finger when you take press like, up up ever for you, backward never for you. And again, please i beg you share this video by sharing this video you are supporting us We are not here to say story. We are here to say a story that will change life, that will touch life. So if you press that share video, you are supporting us. And as you are supporting us, I always pray that Almighty God will support you in anything that you are doing. Thank you so much. I remember your friend, your sister, your girl. Anyone you call me, I did there for you. Thank you, thank you. God bless you. See you on our next video. Ciao. If there is anything that is bothering you, my friend, please say it so others will learn. Bring it to true dreams with Lady T, and God will be your strength. Bring it to true dreams.